Ija kudhanii lama ilaala. Waan niini inum dhageeyaa waan amtana ayyuubuwaaf hariyyawwan isaa waliin haasotte. Waan ayyuubu wa gaafate. Ayyuubu gaaf an duuniyaawuma atees jirta jedheen. Ati hin dandeettee aduu immoo watta akka ishiin diiran wal babaatu. Urjii itmamaatii hin dandeettaatin. Ayyuubuun wan waan gaafa sun takka tokkonne woo ittiin jeebiifne inum callise. Waan inneen takka ayyuubu wanni dhibsuun itti dhufeeniif takka ittiin himne. Diqqoo tattaa'anii ayyuubuun gaaf kun fayyee akka isaa ka duriitti jeebisu waan. Amminne waan ijoollee isaa tolbaan dursa leessinne jeebisee fi ijoollee sadeenta duranne duuduu jeebiseef. Amminne waan horiinne mal duraanii kun mar lamdhibi itti daree itti kenne. Ayyuubunne lilla gammadee nu mal nu waaqa gul dirbuu waaqaa jeenu ka dhibni nu qabatu dhibsuun waaqomtu dhufeeni hinu fudhannaa. Ilmaan birrii waata qabaattu ka atariya birrii qabaattu. Yaan ishiin suni guddoo dansanneeniiti. Ammumaan hamtee meenni hin qabdu. Ammoo wan sun duuduu wan sila dur ejjattu. Siti waaqa beettee waaqa dhugoomsutti irdan sa'a. Ilmaan hamtuu hin jenne, hariyyaan hamtuu hin jenne. Ammumaan wan sun duuduu waaqetti dur ejjata. Siti waaqa beettee waaqa jabeessitu. Pechaa namba kudhanii sadii ilaala. Baadhaa gan birri taa'an. Ilmaan nuun dale. birroomte duuniyaa qabatte. Baree walba godaantee duuniyaa kana baree walba qubatte. Tadhibii waaq dhugoomsitee waaq jeelattee waaq faanee jeemte tadhibiin ammoo waaq takkaa dhugoomsitee waaq hin jeelanne. Nam tokko jira kalilla waaq jeelate innama sun keessa. Maqaan isaa Abrahaam jedhan. Guyyaa tokko waan inni Ibraahimiin dubbate. Ibraahim labsatee tat jirtan lakkisi. Innama keetii yoo hariyyoowwan keetii lakkisi. Siti daddoo dhibii dhatte fedhaa an si dhagarsiisa. Ate geeree abbaa daddoo birrii itaataa akkan jedheen waanneen. Abrahaaminneen dubbii waaqaatuun dhugoonfatee ijeemee daddoo tuunti. Amru waaqaa kiteessaaf ijeemee lakkisi bareetti ijeemsunneef hin beeku. Abrahaam nadheessaa fudhatee yoo amminne gurbaa obboleessisaa fudhatee luuttoo jedhanii gurbanne maqaa isaa luuttoo jedhanii gurba sun fudhatee waliin daddoo tuunti yaa'an. Na amminne nadheessannee fudhate sahara. na horii wannin qabuuf yoo ergattuu isaata duraan horii isaati situnne duuduu waliin godaanan. Daddoo bayyaa hamtu itti yaa'anii daddoo sun bayyaa eegiyyagaaf kun laftuun tatti yaa'an hagaani. Daddoo sun maqaan isaa maqaan ishiyaa keeynaanii jedhan. Laftuun tanaa waan akkas jedheen ta'aniin siin jedhe. Ati woo amtaa waanniin daddoo tattee lakkisi keessa bayi lafdhiibii si dhagarsiisa daddoo tattee keessa akkas siin jedhe maani taataa? amtaan amri waaqa sun kubaaltee ijeemtumoo waaqa dursaa kadhatte akka ta'etu. Woo amtaan Ibraahim daddoo dursaa hin jirta isaa lakkisee daddoo hin been amtaan inni ka'eetto godaan amri waaqaa gul ijeemu. Maan dhagartatin? Nam sun waaqa sodaatee ammenne dubbii waaqaa dhugoomsee suniif labsuun dhaqee. Dirbuu waaqaa kixeessaa hin jabdu. Adduwaan waan dubbate ati jabeessitee gul ijeemtu. waan inneen nam dirbuu isaa jabeesse is sodaate dirbuu isaa guli jeem waan illeen eebbisee fi abbaa sun hin jeelata pichaa namba kudhanii afurii ilaala ibraahima naddeen isaa saharaa luutoo gurba obboleessisaati laftuun takenaan jedhan dhaqanii labsuun keessa ta'an na innamaan sunneen horii guddiyoo qaba kar guddiyoo qaba innamaan sunneen halaqa Gaaf kun horiin Abrahaamuutiif luuttoo horiin sun guddatee mal dabree lafti horii keessi isaaniinneen labsuun dikiyyoo dadda horii isaanii tissitu irri wal dhabdee laf buuyyoon hin jirtu irri wal lolani. Ibraahimin lol sun hin fedhu Ibraahimin luuttoo wanni jedheen kattikkaa daddoo tana lafati hin feetu ati dheedi feetu horii keetiin dubbaddi jedheen miiddaaf bitannee baree ati hin feetu ati godaan feetu anneen moggumsi qubaddaa. dubbadhedheen lafti sunneen nan walbaat buuyyoo hin qabdi nan walbaan dheedaa horiin isa ibraahimiif luutoon dhakaachi yaabdee luutoon lilla buuyyoo qabdu dhargee antan jeeladha dheere baree luutoot godaan sunne war birritti qubataa luutoonneen gaaffiya laf namaan akkas jirsun taqaaraa sun lafa akkasii teessuun fedha daddoo sunillee maqaan ishee soddoma hodhanii nannamaan daddoo sunillee kan soddomoo sun innama lilla hamaati ati woo takkaan ilaaltee at fikiirtu lafamtaan luuttoon itti godaanaa erisuun dansaa ta innamaan hamaan sun jiru luuttonneen labxin teessuun fed laf lolli hin jir ta wondessa dhargatan lafa akkasii teessuun fedha piichaa namba kudhan shanii ilaala daddoo soddom sun lol dagaan dursa akkan wal lolan lol sun dabsatanii ishumnaf qabanii eegiyyaa harkitti geeffatan namti situu tokko ka abrahaamu daddotuun qabanii achi dheesse ibraahimu dhufe labsuun ha qabanii akkas edheen abrahaam sunneeni innamaan isaa innamaa jajjaba innamaa lolaa waraangaliis ka akkasii qaba armaa innamaa kun laftuun ergee dhagaa luuttoo gargaara jedheen Innamaan kun kan Abrahaamuun erge dhufanii lolanii horii dursa irra qaban duudu irra fuudhanii jeebisanii luutto'a. Mal ishiin horii kun daddotuu irraa qabdee horii luuttoa kun arma fuutee yaateen laf tokko ta salaameedhaan irra dhufte. Dubbiin salaameedhaan inneen baree nageeyaati lafti sun laf nageeyaati. Ayyichiin salaminneen maqaan isaa makka sadammeedhaan. nam sunneen hayyichi labsunii suni guddoo waaqa jaalatee dirbuu waaqaa bulikee wannin ibraahim hin jedh hayyichi wann ibraahim hin jedh waan si eebbisinaa akkas jedhee nunneen waaqa faarsinaa ka ati loltee lol sun dabsatte luuttoo fi horii isanne duuduu soddomitti gajjeebisanii dhufanii eegiyyaa labsuun taa'an ati waata kan fikiirtu waata kan dhaabdu luuttoon kan inni labsuun gajjeebi'ee minne taa'u maan dhagarte dansaamuu isaa labsuun gajjeebi'ee achi taa'u maaf akkas fikiirte maaf akkas aksu maaf mamte naa dubbiin waaqanneen baree hamtuu akka lolaa sunfaa irra bayya baa nutiin jette waan namminne wanni nuun jedhe waan namtuu matatti mamatina akkas nutiin jedhe nanunneen nuti nama waaqi jeelaan ka waaqa hin dhageen ka dirbuu waaqaa faanii jeemnuti wattirkanne hojii waliin midhaafan nuti dansaanitii. tun wannu watti himnu wanna kam ceempoo afa ta dhugan ta'amtanaatiin ariyyaa kefa gulijeemteetiin dhuttu dirbusunne waan hin fedhu naaminne wan ak miraafa ka nyaatan ka watti jeebiyanii halkan kan dhardubbachaatiin bultu gar waaqaatti dansaamu karteetinne leesse dharinne dubbatte gar waaqanne karteetinne hadhabde dub gar waaqaatti dirbuu sun dansaamu nuti irra bayyadannu amtan hariyyaa keefaa jira ka mira nyaata atammoo duraan mira nyaatu amtan muk tokko keessa fuudhe me ilaali me ilaali meefan kayyadi me ciniini ilaali sin jedha amtan mukuun irra fuute ciciniinte ilaalte gaaffi hawni kun diqqoo ammeenum dhibinlee hin qabu shin jetta gaaf kun tokko fuute boramtan in lammeeffatta gaaf kun isumnaaf gargaltee ha nyaatte atinne na gurbutuuntu daramte ilmaan qabdaa ilmaan kees kuul soomtii karsirra fedhanii kartuuna miraa nyaattee dheessite ilmaan keetiin waan soomsiftuun hin qabdu. waan inneen wan hamtuu akkasii sun amma dirbuu hamtuu amma bare hamtuu wot midhaasan irra bayyaa dhaqan hun jedhe waan wanni hin jedhe mal atiin bare hamtuu it midhaasan sun amma wan hamtuu amtan sooratan sun akka miiraa sun faa akka amtan ceempoo dhugan sun faa waa tariyyoo waan kefaa guli jeemte atiin achi dhattu atinnee num isheentaa jarum sun daramta akkum jarsuni naa dubbii sunnee maffaanoo ishee waan nu dubbanneef luuttoon labsuun akka ishiin hamtuwaa kan lolli hin jiru kan guyyaa walban namaan keessatti wal ijjeessu labsuun eegii dursa keessaa baay'ee amminnetti gajjeebi'ee lafum sun taa'e. Fiichaan hamba kudhan ijaa ilaala. Ibraahimii fi Saaraan addeen isaalleen gan guddiyoo ta'anii hajaarte takka ilmaan hin darganne jaarum guut sun halkan tokko waan Ibraahimiin dubbate hin sodaatin jedheen duu waan wanni Ibraahimiin jedhu yooya guddiyoo si kenna hin sodaatini akkas jedheen an yooya guddiyoo yoowwan dansaa dhibi maan tochaan ilmaan iyyuu hin qabu takka ilmaan hin dhalle abrahaaminne wanni hin jedhe an takka ilmaan hin dhalle wanna tana kenni duuduu amtana dhaktisisu siyyat kenna duu wan yooya dansaa sun taatant kennit maan ugaa akkas jedhee waaqan waan inne wanni hin jedheen ilmaan hin dhargatta jedheen waan wanni abrahaam hin jedhe diiditti gad bayi urji ilaali jedheen samaa keessa dandeettee waan ta'edheen urji sun dandeettee isaaf deemal ishii taatu in dubbatta jedheen duub waan wani jedheen ilmaan kakee gire ak urji sunii birroomsaa akkas jedheen na ibraahiminneen dubbii waaqaatuun dhugoonfatee abrahaamilleen lilla jaaree nadheen isalleen saharalleen akkumsuun jaartee atuu takkaan ejjattee ati ilaaltu dubbii waan abrahaam hin jedhe ka in ganni isaa malsuun amtan dheerate in jaaree ragaa'e dandeettee num dhugoonfatta ariyyoo wanti waanin akkum gaaf qoomoomtan nabi ibraahim sun dansaa ka arranneen sunuma baradha na dubbii waan dubbat duuduu nuti dhugoonfanne gulyaanii nuti dansa fiichaa namba kudhee torbaa ilaala guyya tokko saharaan nadheen ibraahimi wal dubbatte waan takka ilmaan nutti hin kennine jetteen saharaan wanni ishiin abrahaamuun jette intalamtan bareedde jirtan halkan kan waliin bulaa mal ishiin gara dhargattu ilmaan sun wagir ishiin dhaltu ilmaan sun kiyyaa akkas jette ibraahiminneen dubbii nadheen isaa saharaa dhugoonfatee intala ekraayran waliin bulaan halkasun ekraneen gaaf kuuni agara dhargatte ekraneen rime sun kashiin fuute eegiyyaan gudda jafuun midhaasite egraan eegiyyaawwan ishii taate saharaa ka duraan ergattuuf dubbi isheetu yuun caqaftu seeranneen akkama amtuu dhageettee dubbi sun kashiin hin dhageenneef kashiin hishmaatti hin kennin saharaan eegiyyaa ibraahimii dhuftee wan ishiin jetteeni egraan wan ishiin anaan dhageenneef dubbi sun sitti beekaa akkas jetteen ibrahaamin a at dubbi sun hin caqasin jedheen at won at midhaasa fee duudumin midhaasi jedheen maana ishiin ergattuteeti saaraanneeni abrahaamuun akkas jedheeni ennaan intalsun lilla eedde bakka intalsun warsun keessa dheessiti lagitti malaayikaan waaqaa eegiyyaan egraa dhufte malaayikaan wan isin jetteen egra at gara biyyeemtaa akkas jetteen egraanee wan ishin malaayikaan jette anamtan iskii bira dheesse amtaniin dheessa malaayikanne wan isin jetteen jeeb jetteen bareet irra dhufte atiin ilmi dhiira amtan garaa qabda maqaan isaalleen ismaa'iil jedhani malaayikaan egiyyaa wan isin jetteen gurbaan kakkee jedhe ismaa'iiliin ak harree hamtuu ka danda'anii hin leenjifne ka dandeettee sitii hin karaamne eger akkas ta'a akkas jetteen egranneen egiyyaa bareetuun tashii irra dheessit warkuuntu jeebite gaaf ishiin dhalte ilm dhiira dhalte ilmsunne maqaa ismaa'iil baasanii gaaf egraan ilmaan dhiiraa dhalte sahaaraan egiyyaan samar dhabde waaqinne wallaalte ilmaan dhabdaminne bas gaafuun akkoo ilaalte minne talaa dhibii irra talatte lubbum ishiyaati duub talaan ishiin qofum talassuun woo takka ilaaltu qomuma qomaamu duub sahaaraan dirbu qomaa lakkiftee waaqinne deetee warnaaf dhibaanitti dhufte namal nu waaqin kadhatininne dhibaanifitti dhufnaa ficha namba kudhanii saddeetii ilaala saafoo tokko ibraahim min isaa keessaa ba'ee gaasaafuwa maddii minaa taa'e dhiirsadii takeessummaa yaayeetti dhufe malumsun harakka lafaa ka'ee malumsun nama kun afaan jeebi'ee salaame malumsun nama kun waamee malumsun dhiyeessee teessise malumsun bisaan kenneefi miilli dhiqadha jedheen Malumsuun amminne lafa ka'ee jiboota loonii gorra'ee nadheen isaa saharaan ayyaa mukaatenne waddi nama kanaan sagalee midhaasee Ibraahimin ilaalee innamaan kun kapisa bina aadam tanaaniti ifiin jedhe daawwate. Innamaan kun nama waan erga fakkaataa maal ishiin sagalee tun soorattee ishii irra jeebiite nam tokkotti Ibraahimitti dubbii dubbate. Namsuun inni waan ka ilaaltu namsuun waaqumaa ammoo laakiin akka bina aadamitti dhufe. nadheen taate saharaa meetoo edheeni milkees jirti edheen inninneen egere ilmaan dhargatte edheen ilmi dhiira saharaan ilmi dhiiraa dhargatta ennaan lilla kofolte saharaan maan kofolte edhee gaafate wanni waan jedhe ka dandeette itaan hin jirti edhee gaafate ishii dharaatiif ishii dhugaa hin dhagarta akkas edheen ibraahimaaf saharaalleen ka waan dirbuu tanaan ergaan itti dhuftee akkan jedhaniin lilla shangoottee dubbisun ishiillee waan ishiin ifiin jette dubbiin tun gargaartii taate ishii waan ishii lilla jeelata adha gartee ishinneen waan akkinna ibraahimiif saharaatti dhufsun ardandee akkas nutti hin dhufa
ahee mana waanni kaam gaafin guyya ibrahima jiruuf sunumti arneen jira ammoo ar waanni dirbu dhabiyan nutin haaso dirbu bibiliyaa irraan nutin haaso gaaf qoomu ibrahima baayibulliin hin jiru duwwaaniin dirbuna biyya irraan aa'u ojjuu kasaan aa'u inni nama irraan akki namaaf tolchee dhufee inni namaan dubbeta ammoo arratan nu bibiliyaa qabna oduu waaqanne dagarree hin soomne
Na arratanne waan akka gaafiniin nabi Ibraahim sun faatti dhuf arratanne aksun dandeenutti hin dhufa. Picha namba kudhanii sagalii ilaala. Jarri keessummaa sadeen Ibraahimitti dhufenneen amtaan hin gala. Jarri sunneen amtaan soddomitti qajeelee soddom dhaqee daddo soddom edhen. Ibraahimillee mal jarriin amtaan soddom dhannadee inni ka'e. Mal sun shangaa'ee gudda sodaatee maana nama labsuun keessa jiru gudda wannamtuu midhaasa. Na'amminne wanni lilla sodaateef gurba luutoodhaan ka obboleessisaa sun daddoo sun keessa jira. Ibraahimiin waa gaafatee wanni jedheen malatiin daddoo soddom sun innama shantama ka waaqa sodaate waaqa dhugoomsu dhagartu daddoo sun hin cabsita jedhee gaafate waan hiyyoo tedheen dubbi sun maal innama afurtama shanii ka amta waaqa sodaate dhagartu hin cabsita jedhee gaafate amminne hiyyoo tedheen malaat nam kudhan callaata dhagartu hin cabsita jedheen labsun hiyyoo tedheen hin cabsu. Ibraahimilleen aa labsoo domedhaan suni gaafi naa kudhan callatti keessa jira jedheen ka waaqa sodaatu. Ibraahim halkan bulee diiram salaaddii lafa ka'ee dhakaachi yaabee gara daddoo soddom sun diid keessa ibid bobee dargee. Na waan illee man Ibraahim dubbisuun jedheen isheen namaan kurraa ka waaqa dhugooffatinne achi keessa hin jirre haa hubatee. Na waan malaayikaa luutoo dargee isaaf nam tokko dhibinne daddoo sun keessaa ba'e dheeni godaanii labsuun keessaa. Malaati keessaa baatinne daddoo sun gargaltee maayyee gatiif hin millatini akkas edheen. Nadheen luus waan ishii taate amrii waaqaatuun takkaan qixeessine mal ishiin qaara kun keessaa baate maayyee gatiif millattee naan waan malum sun soodduke. Nadheen loot sun takkaa waaqen dhugoomsine. Nannullee mal nu waaqen dhugoomsin kan waaqen dhugoomfatin waan amtan adaabuu nuti kennaa. Na waan illeen woo atin dirbuu dansaa ati midhaasit waan si maaliifaa mala dirbuu hamtuu ati midhaasitenne si maaliifaa waan hin waan ati midhaasitu. Na hariyya kiyya dhaga'e nam dambi'in midhaasu danda'ee liiphatu hin jiru. Abbaan danda'ee liiphu waaqa callaa. Na dambiyaaf amma nafseet midhaasitu wasun tokkochinneen gara waaqaan dhattu. Nafsenneen amma dambii wat midhaasitu barum ibidda dhatti naartii keessa waan. Picha namba lamaanii ilaala. Ibraahimiif Saharaallee lilla gammadanii ilmaan dhiiraa dhargatanii. Gurbaa sunnee maqaan isaa Assaakaa jedhanii ammini lilla waaq jeelatee namsun. Guyyaa tokko waan Ibraahimin dubbate Abrahaam gurbaa kee fudhadhi dhagaachi tokko dhagi ansi dhagarsiisa. Na gurbaa kakkee sunne sitii amtaan eebba anaa gorraat fidaa akkas jedheen. Ibraahim gaaf kun diiram salaaddeeyyuu lafa ka'ee qoraan cabsatee harreeffaatee gurbaa sannee fuudhee inum qajeelanii gara dhakaachikuuni. Mal baree dhakaachikuunii gaaninne jarkuun lamaan kaamtana hojii midhaasuuf isaan maayyee gada faayideen. Malin achi ga'e billoo fudhatee asaa gurbaa isaa fudhatee ibiddu fudhatee qoraanne fudhatee malkan dhakaachiyaaf. Ishuma yaatii keessa jirtu isaa gargalee abbaa gaafate. Wanni jedheen abba ati kuloo billoo qabdaa, ibidda harka qabdaa, qoraan qabdaa, hoolaa amtaan ati gorraat, ha eebbaa gorraat, meetoo odee gaafate. Waaqitti nuu dhufaan jedheen Ibraahimillee gurbaa isaatiin. Mal dhufee baree tuun ga'e malum sun ibidda bobeesse Ibraahim. Malum kun wanni ta'e isaa gurbaa isaa hidha haidee malum sun baree qoraanii tuun dhufee ibiddir acha kaa'e. Malum sun billoo baafatee amtaan tayyaaruma jeebdee amtaan isaa amtaan gorra'u. Malum sun egiyyaan isa takkaan gorra'in malaayikaan malkaan waamte Abrahaam Abrahaam gurba sun gorra'in jedheteen anin darga amtaan ati lilla waaq dhugoomsite lilla waaq jeelatta akkas jeteen Ibraahim malukoon akkaan gargalee ifir millatee naan kibichoolaa kagaaf qabu kagaafni isaa mukeessatti rakkata akkanaa kan dhargee. Abrahaam malum sun gurbaa isaa Isaaqa haati kun irraa hiikee malum sun hoolaa kun fuudhee egiyyaan bareetuun kaa'e. Akka Ibraahim waaqa sodaatee amri waaqaa qixeessee gurba isaa toqochi amta sila fuudhee gorra'u akka ibraahim amhan gurbaatti qochumiin qaba amtaan soda waaqaatii fi lafa ka'ee kam amtaan gorra sun atiin ar dandeettee akkas itaa ta'a gurba akka tokko kaatiin dhalt ilmi dhiira toqochuuf sun qabdi hin gorraa ta'a aksun atiin ar wanni waaq dhugoomsitee wan waaq ite siin jedhu dandeettee itaa ta'a aksun. Icha namba lama tokko ilaala. Ibraahim gurbaa isaa isaaqii wannin jedheen atamtaan haa guddatte sitiin adhee fuutiitti dansaa kan jedheen. Na Ibraahim illeen laf kennaan jedha sun tasaan taa'an sun isa keessan adhee fuudhin fedhu maana namaan suni nama waaq dhugoonfatuuniti amrii waaqa akka bulii jeemu takka hin feene isaa laf sun keessan adheen fuudhu. Kan gaaf kun Ibraahim nam tokko ka isaa hujii midhaas ka ergattuu isaa amtan daddoo dhibitti ergee amtan gurba kana nadheen barbaade jedheen. Ibraahim wanni jedheen lafuma ati dhalatte dhaqi ilmi kiyyaa nadheen barbaade jedheen. kan nama ergattu isaa koo wanni ta'e gaal kudhan fayee wan dansaa sagalee taatuun walba itti fayee amtan daddotuun geesse. Namni ergattu isaa kun waa kadhate akka gurbaan Ibraahim Asaaq nadheen collee tasaa qomaadha argatu. Malinni jeemee daddotuun gawe nadheen eelir ciifte dargee tabisaa waraabbattu. Irba'i bisaan karaa dhifiin jedhe ka dhugaatii. maal ishiin amtan bisaan dhugaansaa isanne budduusite amenne gaal isanne bisaan amtan obaaf ka gaal keessinne bisaan obaafadhe ishiin jettee nadheen isaa dhugumaa arma jirti. Isa takka waa kadhatee raawwateen kan Ribeekaan eel kun dhufte kan duubee kiyyaawwan hin jedheen bisaan dhugan anti kennu akkas jedheen oo hoo bisaan kulooti dhugeetteen na amenne gaal keetillee bisaan obaafadheetteen hin dhufaani. Namni ergattuu kun wanni wanni fi jedhe nadheen qajeelaa ta'isaa gurba ibraahimti qomaa tanaa bara dhifiin jedhe intaltuun ormaffaan galee warri isaanii gahee wanneen dhufeef ka inni jeemuufi abbootiyaaf intalinne ittime armaa wal dhargatanii duub ariyyoowwan keen waanniin wongar keennaa lilla beeka baradda duum waanniin nadheen sii qajeeltuu tasitii qomaa yoo dhiirti qajeelanne waanniin beekaa isumti si qajeelcha ariyyoowwan kiyya waanniin arratanne mallu is qomaan kadhan nadheen qomaa amma dhiirsi qomaa nuti baasaa namuyyuu it qajeelchaa namba lama lama ilaala nu kaseeti tan keessatti wanguddaaf barsiifne amma wangudda wattimne na dursanne wan aadamiif hawaa sun wattimne ka ishiin dirbuu waaqaa lakkiftee dambii midhaasitee na wan hamtuun duudu ji'u ishee dhufte in qaabata waan wanni jedhe nam tokkotti eger dhufa ka eger bof mataa ijjeessu ka akkana dhufa waan niin maammamate ka inni namtan mataa bofaa sun dhaafee hin burursa jedhe Ishiin sun waan ishiin dagariifte boobsuun balleessa.
Na waan inni dhiira namni nabi jedhee maqaa itti baasitti jira. Nabii sun kan waan tubbate nabiin tokkeessa wanni hin jedhe duub gaaf nabiin wajjeebite. jeebite. egeree nam tokkotti dhufaa duuniyaa kan ka innama dirbuu hamtu irra dhoorgu ka dirbuu qomaan nam qajeelche ka kanatti eger dhufaa jira baradha akkas jedheen namsullee maqaan isaa amasaa jedhanii iisan moonaloonii keessa dhalate akka dhalooti isaa sun wanu ilaalu akka ergaa dhufe ka duuniyaa duuduwa ergatu suniif dhufe bukkuu dursaa araawanne amtan kalammeessaa caqafna itti dhiyaada